Hello my people, welcome guys. Aki gbogbo lulu olólùfẹ́ wa Pata tẹ̀sí máa ń wò wá. As you all know, we bring you the latest news and happenings all over the world with your girl Special New. Welcome my people, make we just dive into wetin we get for una today. As una know na we dey bring a back to back without missing anything. Make una see the way Mama Ezabo take see in ex-husband. <laughs> no abuse wey be say dis woman no abuse am o but the thing no end like that o. See gbasgbo left and right. <laughs> the one wey cause shock me pass. make we just watch am after we watch am finish eh i go come come back una know as we dey do am now we go give una sample ekwe ọ̀nà àgùsí àm tẹ́ bá ti wá rí tán ẹ̀ máa judge pé kí ló ń ṣe àwọn people yìí ẹ́ àà if you be woman you fit do this kind thing wey she do so make we just watch am but then no forget if you never like our video make sure say you like am make you also share your opinion on how you see the matter for the comment section down below make you also click that notification bell so that when we upload like this na you go be waiting. ní alákọ̀ọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ rẹ̀ na you go be the number one wey be say e go see am abeg make we watch. ó ti dúdú bíi ẹni tí ń wẹ̀ wèrè sáré wọ kọ́nà lọ ni ibẹ̀ yẹn ló páàkì sí African Harris Association <laughs> ẹ ó tiẹ̀ máa ń wá àdúgbò wa ó tiẹ̀ máa ń wá àdúgbò wa gẹ̀dà fi olóṣì Hello? Hello? I need to co collect that. Where is he? using them. He had it. Oh, can you tell him I have to put money in the car now? okay. Ah! Oti Oti ti ó ti park síwájú mi máa rí nísìn ó ti park síwájú mi máa rí ó ti park wá síwájú mi African Harris Association Get má já mi gà sọ̀kalẹ̀ ó ti park wá síwájú mi. ààrẹ ò yá bí má súnmọ́ ẹ̀ ó fẹ́ nà mí. àwùjọ tẹ̀lú ni àwùjọ tẹ̀lú ni gbogbo ẹgbẹ́ òrìṣọ́jú ni àbọ̀ ṣèkì ni. Motor. Hey. Police! Police! What did you to me? Who did come to me? Leave him and you leave her. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Olè kọ́ record mi. Ṣé ìwé is recording me? Yeah, it's just leave the phone. Bá a ṣe lè ṣe. Leave it. Bá a ṣe lè ṣe gidi. Take me to record. I said dá said. ẹ. Àmọ̀ gbọ́. Bá a ṣe lè ṣe olórí kọ́ de mi. Kò ní dá fún ẹ. I will do that. Leave it. My law. Tó bá lọ máa lè Is this yours? Akúṣẹ́. Yeah, come here, Zoe. Zoe, come ah ah this one no shock you He no shock you now see the way be say she jejely jejely if even show say she don't dey trace that man gaddafi don't dey trace him before now as don't trace him, so the man give him beating of in life the the saving grace will be say the woman gets now because of saying how the country wey dem dey because the man sef know himself say if he do anyhow dem go carry am e go explain explain explain explain with evidence sef e go explain tire na im make am just give ya mama isabel sample wey slap am do am say tospe you no understand those tospe pa pa pa but me i no support that one this channel no dey support violence now e don do am Yahizabod come dey talk something wey be say me i wan make una answer me for the comment section e come get mind talk say na im ex-husband if e be your ex husband why you dey follow am down why you dey follow up and down my people una fit say wetin she do right abeg make una help me share am for the comment section because this matter no worry we'll get to the root just stay tuned for more don't forget to give this video a like and subscribe for more stay tuned for more please